Good afternoon. How you doing now? Good afternoon. I'm fine. Okay, my name is Afiba. What's your name? Okay, my name now Onyinye. Okay, ah, still fine name for fine girl. <laughs> so for this Christmas, what you want like rock? Now native, I mean our English way. na native o. why you select native na but na english wey you wear. <laughs> well i dey like wear native on sundays uh, and uh, me i dey look better for native wears uh, and uh, christmas you suppose dress well na as african woman wey you be so na native me i prefer. thank you close by. Baba. Yeah. So I'm fine, I beg. Come grab your own copy. Christmas don't dey near. <laughs> so now, for this Christmas, now wetin go one like rock. Now native we have been already made one like way. Mm, based on the one way me I dey now na English. You understand? And I believe say the English go dey very much okay for the S-mass. Cause I say, say I'm now my customer dey by the side. They wait for me my attend to attend to her. Mm. So I believe the English go dey very much okay for this Xmas. Mm. Because if you say you want so native now, nah, tell her you and tell her if you get problem. you, you understand? Uh -huh. so you good make you collect native. If you collect time, mm. you test time, you day you okay, you give money, you Don't do s maths be that so for me i go for native for english it's just i don't go buy this one mm, na small money oh, you know this one this one fine No, oh. I'm you dey see him. if i wear this one for christmas now i don't blow omo say <laughs> i come with short nika i prefer ready made to native yes why prefer ready made tailor don't. <laughs> Christmas, uh, native now for mostly like wedding that kind of thing like but Christmas I prefer English wear sha. Eh, how you dey now? Ah, you see me I dey kampe na. <laughs> I dey see I no be mouth. <laughs> so now business na market now say you sell cloth Christmas don't come oh. Why you do things for us now? but miss man don come money no dey o oh. gaskiya money no dey everywhere i just tight. god go provide no fear god go provide. okay. Oh, yeah, na for this christmas eh, wetin go wan like rock na ready made abi na native go wan like. Yeah. I think person I would like to like rock ready made na because na my line na. ah oh. but only say but things cost o. So the thing too dear. But then yeah, any Asha, we the manager. God go do one for us now. He <laughs> you go provide way for us, no problem. So now this ready made now you like. because now your business have been uh, because they tell on disappoint you before. one of my business, secondly, you say car tell you disappoint and price. This is what they affordable. If you price, yeah. buy this one, if you buy clothes three thousand naira, I made you here, but native you go buy only material three thousand go sell am three thousand six k oh boy but upon say the thing ma cheap ma still ma oh boy you don see how the market dey na. i dey tell you you go even use that six thousand sef get all complete up and down sef. two set na. <laughs> i dey tell you.